mwanya
murumva ijwi ry'amerika icyumweru cyiza kuri mwese mukomeje gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika hano i washington dc ndibasuhuje ndi tim harris ishimwe mbahaye ikaze mu makuru yo muri iki gitondo amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo ikiganiro dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko mumaze kubimenyera buri cyumweru muri iki cyumweru turangiza ikigo maison shalom cyashinzwe n'umurundikazi margarite barankitse kizihije imyaka mirongo itatu kimaze gitangiye imirimo yacyo iki kigo gifasha abahuye n'ingorane biganjemo abana batandukanye barankitse yumvikanisha ko gufasha abana bakomoka mu moko y'abahutu n'abatutsi nta kuvangura bizafasha gutsinda urwango iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu thierry ndayishimiye imyaka mirongo itatu irarumanye ikigo mezo sharomu gitanguye kwakira abakigana kuva mu kwezi kwa cumi ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ubwo hari hatanguye ubwicanyi bushimikiye ahanini ku moko inyuma y'urupfu rwa perezida melchior ndadaye umufasoni yashinze ico kigo akaba ari nawe akirongoye margarite barankitse mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya amerika avuga ko mezo sharomu yayishinze mu ntumbero yo kurema urwaruka rushasha rw'abahutu n'abatutsi ruzorangwa n'urukundo rudahagaze ku bwoko muri kazoza ni ukuvuga ko je mu mutwe niyumviriye ngo ninagira icyo kigo kirimo abana b'abahutu n'abatutsi nzoba nshoboye kugira urwaruka rushasha ruzokwanga urwango uwo mukenyezi barankitse amenyesha kandi ko ico kigo atari irerero ry'imfubyi ahubwo ari umurima w'urukundo n'amahoro kuko benshi kubera bumva maison biyumvira ngo ni inzu ni inzu ikoranirizwamo abana oya nta kintu kiruta mu buzima bw'umuntu aguha ngo ntashe iwacu ijwi rya amerika ryavuganye kandi na bamwe mu barundi batanguranye na mezo sharom mu ntara ya ruyigi mu burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bamaze kwicirwa ababyeyi babo batubwira uko babayeho kuva ico gihe rizeti irakoze hamwe n'uwo bavukana umwe ari mu bana mirongo ibiri na batanu batanguranye n'ikigo mezo sharom yashitse muri ico kigo afise imyaka ine kuri ubu akaba aba mu gihugu ca canada avuga ko baronkejwe indero umuvyeyi wese agomba guha abana biwe kuri uno munsi turaryohewe cyane byaduhaye akaryo ko gusubira kubona ko naho rimwe na rimwe ibintu bigorana jewe n'abo twatanguranye mu kigo maison shalome twarakuze ubwo rukundo twaronse tubandanye tugwigisha kandi n'abandi bashobore kururonka rizeti irakoze avuga ko bagiye kumenya ibyababaye ko mu nyuma bahamaze igihe ushikirwa n'ingorane nk'izo kuko nari mfite imyaka ine muri umunanje yari afite imyaka ibiri ubwo nyine ntitwari tuzi ibyatubayeko twagiye kumenya ibyatubayeko haciye imyaka shika itatu cyangwa itanu mugabo y'uko ari imana yadukingiga kiduha umuntu ubwo nyine mugenzi we emeri emeri imana nawe yarezwe na mezo sharomu ubu akaba ari nawe arongoye ikigo mezo sharomu gikorera mu rwanda avuga ko yigishijwe nawe gufasha abandi biturutse ku nyigisho bigishwa umunsi ku munsi avuga kandi ko hari akagemwe babibwemwo bategerezwa kubiba mu bandi ako kagemwe n'urukundo urabona magi ntabana yabyaye biwe mu nda kujya tuvuga ngo umuntu yabyaye umwana wiwe yateye igise n'ibindi ariko yaradukunze araturera urwo rukundo ataco rufatiyeko urwo rukundo ataco rupfana n'ibintu tumenyereye ko abantu bakundanira hano ku isi niyo nibwo butumwa budasanzwe bwa mezo sharomu ku bijanye n'abibaza igituma mezo sharom ikorera mu rwanda gusa gushika ubu kandi hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri hirya no hino mu bihugu bigize akarere na cane cane umupfasoni margarite barankitse abishura ko ari ikibazo ca politike mugabo kubera muzi imigenderanire ya uganda na tanzania iyo ugugeye mezo sharom siyo ikiboneka hacaboneka magi barankitse ikindi jwi rya amerika ryamubajije ni ikijyanye no gusubira i burundi muri ibyo bikorwa byo kuba hafi abana batandukanye bakeneye ubufasha barankitse amenyesha ko ku bwiwe yonezerwa no gusubira kuharangurira ibikorwa byiwe by'urukundo jewe nogira imana nkataha ntwaye uwo mutima wo kubabaranira wo kugiriranira ikigongo wo kwigisha impuhwe ijambo riranga uwo munsi wo guhimbaza imyaka mirongo itatu mezo sharomu imaze margarite yabwiye abarundi bose na cane cane ko urukundo ruzokwama rutsinda ati nta na rimwe nabi izokwigera itsinda ikigo mezo sharomu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kikaba kiriko kirangurira imirimo yaco mu gihugu c'u rwanda bitewe n'intureka zabaye mu burundi benshi bagahunga igihugu mezo sharomu ihimbarije iyo myaka mirongo itatu mu gihugu c'u rwanda aho iriko igendera n'impunzi mu makamba atandukanye zibamo mu cegeranyo cakozwe n'ubuyobozi bwa mezo sharom bwerekana ko abantu barenga ibihumbi mirongo itanu bamaze guca mu minwe z'ico kigo thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali urakoze tirive kuri iyi nkuru tukivuga ku minsi ifite ibyo yizihijijweho kuri uyu wa gatanu mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa inzego z'ubuzima ku isi zitangaza ko nubwo nta mbasa ikirangwa mu rwanda ariko hari ibyago by'uko ishobora kongera kugaruka bitewe n'ibihugu bituranye iyi ndwara ikirangwamo gloria tuyishime araduha inkuru ku buryo burambuye ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa byabereye mu karere ka rubavu mu murenge wa gisenyi byari byitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo abahagarariye umuryango mpuzamahanga wita ku buzima oms inzego z'ubuzima zitandukanye mu rwanda imiryango itandukanye itegamiye kuri leta inzego z'ibanze n'abaturage basanzwe mu rwanda imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc igaragaza ko umuntu wa nyuma mu rwanda ufite uburwayi bw'imbasa aheruka kugaragara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ni ukuvuga ko hashize imyaka igera kuri mirongo itatu nta burwayi bw'imbasa bugaragaye mu gihugu imibare ya minisiteri y'ubuzima mu rwanda kandi igaragaza ko gukingira imbasa mu rwanda bikomeje kwitabirwa aho kuri ubu umubare ugeze ku baturage mirongo icyenda na barindwi ku ijana uvuye kuri mirongo icyenda na batatu ku ijana mu bihumbi bibiri na makumyabiri umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda rwagasore edson avuga ko mu bipimo byafashwe nta mbasa yagaragaye mu gihugu asobanura uburyo byakozwe mu bikorwa dusanzwe dukora harimo ibyo dusanzwe dukora nk'abaganga byo gupima aho tumaze iminsi dupima mu myanda yose itandukanye aho imyanda ihurira tugapima kugira ngo turebe niba ko nta burwayi cyangwa se nta mbasa iri muri iyo myanda kandi n'indi myaka izakomeza tuzakomeza gushyira imbaraga icyakora mu bihugu bituranye birimo repubulika demokarasi ya kongo haracyagaragara indwara y'imbasa aho imibare y'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima oms ugaragaza ko abana ijana barwaye imbasa muri icyo gihugu mu gihugu cy'uburundi naho imibare igaragaza ko abana bane ku ijana bafite uburwayi bw'imbasa umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri minisiteri y'ubuzima rwagasore edson yibutsa ko ntawe ukwiye kwirara n'ubu kose hari ibyakozwe umuryango mpuzamahanga umaze iminsi waragaragaje yuko hari ibihugu bimwe bigaragamo uburwayi bw'imbasa urebye cyane cyane ibihugu duturanye bidusaba yuko dukora ibishoboka byose kugira ngo tutazasubira inyuma muri izi ngamba cyangwa se muri urugendo twihaye aho kugira ngo turandure imbasa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kandi waranzwe no gukingira abana imbasa yo mu bwoko bwa kabiri abo ni abari munsi y'imyaka irindwi bamwe mu baturage bakorera mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu karere ka rubavu bitabiriye gukingiza abana babo indwara y'imbasa kuri uyu munsi mukunde ntemeranse naje gukingiza urukingo rwa kwezi n'igice biba byiza gukingiza umwana kuko hari indwara nyinshi z'urukingo rumurinda kugira ngo ubukure bwe azabeho neza adahuye n'uburwara arwaye kugira ngo indwara y'imbasa iraduke burundu abajyanama b'ubuzima mu gihugu barenga ibihumbi mirongo itanu bashimiwe uruhare rwabo mu gushishikariza abaturage kwikingiza bashimiwe uruhare rwabo mu gushishikariza abaturage kwikingiza imbasa guhera ku rwego rw'umudugudu mukajerari specios ni umujyanama w'ubuzima umaze imyaka cumi n'itanu akora uyu mwuga yasobanuriye ijwi rya amerika ingamba bafashe zabafashije kongera umubare w'abitabira gukingiza abana babo mu rwego rwo kurwanya imbasa mu gihugu twebwe abaturage bacu barumva yewe mfata umuntu akavuza ifirimbi yaba atayivugije nkayivugiriza abaturage bakaba ba mbere kuguma mu ngo zabo kuko twajyaga tujya buri rugo tugasanga abana aho dukingiye tukandika ku muryango naho dusanze hatari abana hari ikimenyetso twahashyiraga ubwo tugakomeza tugakingira kamana aimable nawe ni umujyanama w'ubuzima mu karere ka rubavu kugira tubanze gukingira abana bose twagiye dukoresha abenshi tuba dufite amanimero yabo y'amatelefone turabahamagara kuri telefone abenshi baba bagiye mu kazi tukababwira bakaduha abakozi abakozi bakaduha abana tukabakingira naho dusanze igipangu gikinze tukiyambaza umujyantuza nyumva mu mudugudu tukabidufashamo dr kasonde murenga mwinga ahagarariye umuryango wita ku buzima oms mu rwanda yijeje ubufatanye mu kurandura indwara y'imbasa mu rwanda no ku isi hose yagize ati uyu munsi turi kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya imbasa kugira ngo dushishikarize abaturage kurandura indwara y'imbasa ndetse no gusaba ababyeyi abari mu nzego z'ubuzima gukingiza abana babo kugira ngo abana bose babe bakingiye oms n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gushyiramo imbaraga kugira ngo icyorezo cy'imbasa kiranduke mu rwanda no ku isi hose umuyobozi ushinzwe kurwanya ibyorezo muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda rwagasore edson yasoje atanga inama ku baturage mu rwego rwo kurandura icyorezo cy'imbasa mu rwanda by'umwihariko yasabye ababyeyi gukingira abana babo inkingo zose Ah, inama dutanga cyane ni uko abana bose bagomba kubona inkingo zihagije kuko yuko niyo yaba ari umushyitsi wa- wa- wagusuye ah, uvuye mu bihugu by'abaturanyi ah, gerageza umu- umu- bamujyane bamujyane kwa muganga kugira ngo abone inkingo zose Ah, ibi bizadufasha kugira ngo tutazagira ah, icyuho cyo kuzana abantu bavuye hanze bashobora kuzana uburwayi inzego z'ubuzima mu rwanda zitangaza ko kugira ngo bitangazwe ko icyorezo cy'imbasa cyacitse mu rwanda ari uko nta gihugu cy'afurika na kimwe kigomba kuba kiyifite ubusanzwe mu bantu ijana bafite iyi ndwara batanu nibo bagaragaza ibimenyetso nko kugira umuriro kuribwa mu mugongo n'ibindi hakaba umwe n'umwe ku ijana bashobora kugira ubumuga buhutiyeho urwaye imbasa ashobora kugira ibibazo birimo n'iby'ubuhumekero kuko ifata imyakura ijyanye n'ibyo bibazo yafata imyakura ifasha mu gutuma umuntu yatambuka ikamusigira ubumuga umuryango w'abibumbye wita ku buzima oms ugaragaza ko bari barwaye imbasa bavuye ku bihumbi magana atatu na mirongo itanu bo mu bihugu ijana na makumyabiri na bitanu ku isi hose mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'umunani ubu indwara y'imbasa yagabanutseho mirongo icyenda n'icyenda n'ibice icyenda ku ijana ubu yiganje mu bihugu bihoramo intambara nka afghanistan na pakistan gloria tuyishime ijwi rya amerika gloria ndagushimiye ubu noneho ko nshuti turi kumwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu ntimujye kure nikosi ndakumva ubundi ibyo numva ngo ni uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki ubwo burenganzira se ni ubuhe ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe ni kuri radiyo ijwi ry'amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda
ibihe byiza kuri mwese mutajya munyanyanyiza urushinge rwa radiyo zanyu mugatega amatwi gahunda zose za radiyo ijwi rya amerika yumvikanira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm rizera aho muherere hose mu bice bitandukanye by'isi mukomeje kugubwa neza tugize umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari njye mugiye kubana kuri mikoro amazina yanjye ni karemera patrick mbahaye ikaze
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ikaze nanone mu kiganiro ejo ubundi ubuzima busanzwe kuva kera mu rwanda rwo hambere umuco w'uko umubyeyi yahaga impano cyangwa se umunani abana be wahozeho iyo mpano yabaga ari nk'umusingi w'iterambere ku wo babaga bayihaye iyo mpano akenshi yabaga ari amatungo ubutaka ndetse n'ibindi uko rero ibihe byagiye bihinduka uyu muco wo guha impano abana wagiye uvugururwa usanishwa n'amategeko mu rwego rwo kugabanya amakimbirane yavukaga nyuma cyangwa mbere y'uko bikorwa urugero twavuga ni itegeko ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda ryavugaga ko umubyeyi yari ategetswe gutanga umunani ku bana be bigakorwa ababyeyi bakiriho hagamijwe kugabira umutungo abana babo cyangwa ababakomokaho bagahita bawegukana bikitwa ko bashoje inshingano yo kubarera no kububakira gusa umubyeyi yashoboraga kuba yaratanze umunani agasigarana iyindi mitungo akaba ariyo azaraga mbere y'uko apfa nyuma ariko byagiye bigaragara ko hari abana bitwaraga nabi aho bashyiraga igitutu ku babyeyi babo ngo babahe umunani ndetse n'indagano itegeko ryo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda ryaje kuvanwaho risimbuzwa irya bibiri na cumi na gatandatu riha uburenganzira busesuye umubyeyi mu gikorwa kiragi aho yemerewe gutanga umutungo weho indagano uwo ashatse bitewe n'impamvu runaka uko guha impano uwo ashatse mu bana be rero nta bigenderwaho mu gutanga izo mpano bizwi bihari ibi rero bitera amakimbirane mu muryango yaba hagati y'abana ubwabo ndetse no hagati y'ababyeyi n'abana uyu munsi mu kiganiro ejo twabateguriye ingingo ivuga kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha impano abana be bigatera amakimbirane mu muryango byinshi rero kuri iyi ngingo reka mugenzi wacu nkuru za pacifique abitegezeho
ikibazo cy'ababyeyi basumbanisha abana mu kubarera ni ikibazo gikunze kugaragara mu muryango nyarwanda bamwe mu babyeyi bo mu murenge wa ruhunde na rwerere mu karere ka burera bavuga ko impamvu bamwe mu babyeyi bakunda gusumbanisha abana mu kubitaho cyane cyane iyo bagiye kubaha impano ari intandaro y'amakimbirane mu muryango yaba hagati y'abana n'ababyeyi cyangwa hagati y'abana ubwabo ni ubusambo bw'ababyeyi ugasanga yisikururiraho umwe undi akamwanga hari umwana udakunda gukorera se na nyina noneho atakunda gukorera se na nyina ise akavuga ati uyu mwana uyu mwana yaransuzuguye sinzamunganya na runaka noneho niyo mpamvu ituma umwe amuha hanini undi akamuha hatoya ariko bigakurura amakimbirane kuri wa wundi wahaye gato bikurura amakimbirane ugasanga yakwica mwene nyina kugira ngo apfa aveho kubera kuko bamuhaye gatoya ngo amurusha gukora umwana uramureza arakuze ugeze uba ntiyagiye kwahira uvuye gukora usanze yiriwe arerera undi yagiye kwahira yagufashije mu mirimo yose ubwo uzamurenganya na wa wundi wigwa arerera uzamurenganyiza uzamurenganyiza yiriwe mu muhanda wamuhaho nawe ariko si wamwimariramo kimwe na wa wundi ukora nyine bihera mbere hera bakiwe ujye umutuma kuvoma bigakura utonesha we mubyeyi bagakura utonesha utonesha utonesha bikagera igihe bagize ute bashatse iki ingo zabo iyo bashatse ingo zabo rero kuri kwa wundi watonesheje uzagira ute ntuzamuremera wa wundi wari uzavuga ati wenda kikagadi ntujye gushaka icyo kibanza nabyo rwose nabonye noneho wa wundi yatonesheje kubera ko ajya anamukoreramo mu ngata akamuha ubwo we kagasurusa akamuremera wa wundi utatonesheje nimba ntacyo afite hari ako yaguha iyo bimeze gutyo se utonesha wa wundi nanone bikaza mu nda nini y'iki y'ababyeyi nabonye ari nka leta nayo yaba yabigizemo uruhare aho leta yavuze ngo umubyeyi ngo agomba guha umwana ashaka ngo agaha n'umuntu ashaka byatumye yuko ababyeyi baza kuza gutoneshamo abana uvuga ngo umubyeyi ngo agomba guha umwana ashatse agomba gutekesha ngo gutanga ngo umunani umwana ashatse byatumye aba abana bagira ubutoni ku babyeyi bakurikije iki n'amikoro y'umuntu afite ushobora kuba ngenda ndi umukene nkaba navukanye n'umwana ufite uko yifite noneho kubera ko wa mubyeyi azahura na wa mwana akagira icyamuremera ngewe nta kintu ndamuremera ntabwo umubyeyi azadufata kimwe niyo mpamvu uri kuza ubonamo hazamo n'aya makimbirane akazamo no kwica n'iki ni aho ngaho byaturutse iryo tegeko leta yarishyizeho sinzi aho barikuye niba itegeko bavuga ngo wenda ritorwa n'abaturage bakabishyirwa mu bikorwa sinzi aho babikuye rwose numva ni ikibazo ari aho ngaho cyaturutse abana nk'ubu wenda n'urugero ufite inka mu rugo ufite abana batatu mu rugo uravuze uti umwana mufate ibidipe mujye kwahira umwe acaha ajye mu muhanda yigwiyo ba bandi babiri basigaye mu rugo bajye kwahira nta mazi yatuye wa mwana nta murimo aguha yigwa ari kwerera gutyo nta kazi akora wa mwana wahirira ya nka ntabwo ya nka izavuka ndavuga nk'umubyeyi inshingano zanjye nzamugaburira pe mukore ibishoboka byose ariko wa wundi wahirira ya nka akaba yitaho inka niwe ho wayahiriye nawe iyi ni ikubyarira izagira iki kugezaho ariko wa wundi utayiha n'icyatsi na kimwe ntabwo yayibonaho ikibazo cyo gusumbanisha abana bikozwe na bamwe mu babyeyi gikunze kugira ingaruka mu muryango karine jabo faustin umuturage wo mu karere ka burera avuga ko hashize igihe kitari gito atumvikana na mushiki we bitewe n'uko nyina yamuhaye isambu atabizi uwo mama yatubyaye turi abana bataratu umusaza aza kwitaba imana noneho umusaza amajije gupfa noneho haza kugira mushiki wanjye umwe noneho umukobwa wava mu nzu yari yarashakiye ruguru rwa rutora noneho aje mbona uwo mushiki wanjye n'umukecuru mbona batangiye kundeba nabi yamuhaye itongo tutabizi ingeye akantu bampaye kari gatoya ntujya mu rutare kandi isambu ya data yose imanuye aho ngaho ikagera epfo icyo kibazo mwahuye nacyo cyagize izihe ngaruka mu muryango ingaruka zo ni nyinshi none se abo bashiki banjye nangwa abishwa banjye bo k'uwo mukobwa ubu ntibagera iwanjye nanjye sinajya iwabo noneho n'abandi banyamuryango bashiki banjye bari igitwe ntibakandagira k'uwo mukobwa kandi nawe ntiyakandagirayo byose bishingiye aho yatangiye ubutaka tutabizi agatonesha uwo nguwo twebwe tutabizi amakimbirane aturuka aho ngaho umwe anyuraho n'undi akanyuraho kandi mbere twari tubanye neza dutumirana tugira ubuhe wahura n'ikibazo ukajya kuguza n'amafaranga wenda ubonye nk'akavi akayaguhereza nawe yaba ahuye n'ikibazo ukagira naho ingaruka zaturutse ku butaka umukecuru yatanze tutabizi niho ikibazo cyakomotse ntahane ubundi iyo bavuze ngo ubyara bushoboye kurera biba bisobanura iki ntibiba bishaka ngo b'abana bawe ubaringanyize hatagiramo usumba undi kugira ngo ya makimbirane n'umwijyane niyo uzamara gukura ku buryo b'abana bose uzaba uri nk'umwami bazaguhuriraho mama atamera nabi atamera nabi none ufashe umuntu umwe ugeze mu mahina wa muntu umwe nawe aravuga ati ibyanjye narabibonye n'abandi nibagire gute ntibamurebe nashaka pe ngewe ibyanjye nabyikurira ugasanga ikibazo ni nk'icyo nyirabuheta beata umukozi wa minisiteri y'ubutabera ukorera mu biro bitanga ubufasha mu by'amategeko benshi bazi nka maje avuga ko kuba nta tegeko ritegeka ababyeyi guha abana umunani atari byo biteza amakimbirane arabisobanura muri aya magambo ibyo kuvuga rero ngo umubyeyi afite uburenganzira bwo guha umwana ashaka ubundi ayo ni amarangamutima y'umubyeyi twebwe iyo twigisha turabwira n'ubwo itegeko rivuga ko ufite uburenganzira bwo guha uwo ushaka ariko mu buryo bwo kwirinda amakimbirane n'inzangano mu muryango twe dutanga inama ko bose wagombye kubaha itegeko icyo ryakuyeho ni biriya byo gutanika umubyeyi ngo mpa ku gahato bikamuviramo ingaruka zo gutakaza umutungo yaruhiye ariko umubyeyi yagombye gufata abana bose kimwe kuko n'itegeko rivuga ko ari umwana w'umuhungu ari umukobwa abana bose bagombye gufatwa kimwe ntabwo rero yagombye kugira amarangamutima ngo aho umwe uretse ko nanone ahantu tubisanga akenshi abana umubyeyi adaha ni uko nta gaciro baba bahaye uwo mubyeyi ugasanga umwana asuzugura umubyeyi nawe rero mu kumwihimuraho akanga kumuha umutungo nyirabuheta beata abona igisubizo cyashakirwaho inama twe dutanga ni uko umubyeyi agomba yirinda gusumbanya abana abana bose barareshya niba uhaye umwe bose ukabaha ntugire uwo utonesha kurusha abandi itegeko nta cyuho kirimo kuko n'ubundi ibibazo twakira ntabwo ari mu miryango yose nubwo hari amakimbirane atezwa na bamwe mu babyeyi cyane cyane iyo basumbanisha abana mu kubarera ingingo ya magana atatu na makumyabiri na kabiri mu itegeko rigenga abantu n'umuryango ivuga ko ababyeyi bafite inshingano yo kwita no kurera umwana wabo utaragira imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko abashinzwe kurera umwana bemewe n'amategeko nabo bafite izo nshingano iyi ngingo kandi iza yunganirwa n'iya gatanu mu itegeko rirengera abana ry'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani aho ivuga ko abana bose barengerwa kimwe nta vangura iryo ari ryo ryose nkuru nziza pacifique kubw'ikiganiro ejo mu karere ka burera
burya umwana wirirwa ugenda ku muhanda cyangwa se umwana wirirwa uzerera ku muhanda ntiwamuha nk'uko waha umwana ugufasha imirimo igiye itandukanye dushimiye cyane aba babyeyi bo mu karere ka burera mu mirenge ya muhunde na rwerere batubwiye icyo batekereza kuri iyi ngingo yacu reka dushimire kandi uwitwa karenijabo faustin wadusangije ubuhamya bw'ingaruka zatewe no gutonesha mu muryango we ko ubu ashize igihe kinini atumvikana na mushiki we bitewe n'uko nyina yamuhaye isambu atabizi none ubu kubera ko gutonesha byateye amakimbirane mu muryango wabo nta busabane cyangwa kugenderana bikibaho hagati yabo ntitwabura kandi no gushimira umukozi wa minisiteri y'ubutabera nyirabuheta beata ukorera mu biro bitanga ubufasha mu by'amategeko abenshi bazi nka maje avuga ko kuba nta tegeko ritegeka ababyeyi guha impano cyangwa se umunani atari byo biteza burya amakimbirane ahubwo atanga inama y'uko umubyeyi akwiye kwirinda gusumbanisha abana be kuko abana bose bareshya arongera kandi ati niba uhaye umwana umwe ukwiye guha n'abandi ntugire uwo utonesha ahubwo bose ukabaha kimwe mugenzi wacu muruza pacifique nawe waduteguriye inkuru turamushimiye cyane ese udukurikiye muri aka kanya utekereza iki kuri ingingo yacu yo kutagira ibigenderwaho bizwi mu gihe umubyeyi aha imana abana be twandikire unyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se unatwandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter ukandika ijambo ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe mu gihe muri kutwohereza ubutumwa reka tugaruke ku bihe by'ingenzi byaranze ikinamico ngiramugire ngira ngo murabyibuka ko ikinamico yacu ngiramugire yarangiye mu cyumweru cyatambutse mu gihe ikinamico ngiramugire yageze ku musozo hari uwakwibaza ati se ubundi yari igamije iki uyu mukino mu kuwandika twagendeye ku nkuru y'urubyiruko rutuye mu nkambi ndetse n'urundi rw'abanyarwanda izo nkambi zari Rwakayuzo ndetse no hanze y'inkambi mu murenge wa cyanzige iyi nkuru yari igamije kwerekana ko nta vangura na rimwe umuntu agomba gukorerwa kuko ari impunzi ndetse ko nta mwanya w'urwango cyangwa se mu nkengero bigomba kuranga urubyiruko kuko burya rwakwisanga ruri habi rukurikije ibyo byose ikindi nanone iyi nkuru yerekanye ko nubwo mu muryango uvukamo bagusaba kwanga mugenzi wawe bitewe n'icyo bamubonamo wowe ubwawe ufite uburenganzira bwo kubyanga ndetse kandi ukaba wanatera intambwe kubafasha guhindura imyumvire yabo
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo ujya nakurebaga umutima udahari sinitaye ku tuntu duto wakundaga yeah. ntiwahwemye kumye kuko wankundaga wari urukundo nakabiwe ndinanirwa sinifuza gukomeza jyenyine agaciro ubimenya bigiye narahindutse narahindutse narahindutse
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo mpumuriza nari mu nkenge ko atari ryo herezo fate ikiganza dutindane maze nige gukunda nkawe nkawe ukwangaza mwanga wundi ugukunda kuko ntakiri wundi wundi wa kera sinifuza gukomeza jyenyine uru rugendo iru rurerure mu gihe tutari kumwe
inshuti muduteze yombi mu mwanya muto turaba tugeze ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe nadia ataha nawe ndagushimiye cyane kuba wamfashije kwegeranya amajwi y'ibi biganiro ari nako nshimira bagenzi banjye bose bamfashije kubitegura kuri mikoro mwari kumwe nanjye timu harisi ishimwe mwese mbasezeho mbifuriza kugira amahoro n'amahirwe kandi mugire icyumweru cyiza